iradiyo mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri tanzania abantu cumi na bane barimo abanyamakuru batanu baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye ahitwa simiyu mu ntara ya mwanza niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao perezida wa tanzania samia suluhu hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago nyuma y'imyaka itandatu ibihugu by'u rwanda n'uburundi bitavuga rumwe umubano uragenda urushaho gutera imbere turizeye kandi turabizi yuko babishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'uburundi n'u rwanda ije itera imbere kubera yuko kuba abarundi cyangwa abanyarwanda ni ikintu nanyotewe cyane ambasaderi frederic ngoga gateretse uyobora ishami rishinzwe gukumira amakimbirane mu muryango ubumwe bw'afurika ibihugu by'afurika biri mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi byasabye ibindi bihugu byo muri iyo nama gushyigikira ibihano umuryango sedeyawo yafatiye igihugu cya mali ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aruyizi bigirimana aruyizi wiriweho nagize mwiriwe veniste turayahera kuyavugwa k'umugabane wa afurika ibihugu vya afurika bishashe mu kanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi vyasavye ibindi bihugu vyo muri ako kanama ejo ku munsi wa kabiri gushigikira ibihano sedeyawo yafatiye mari ibi vyasabwe na michel biange ambasaderi wa gabon muri onu ku izina rya leta aserukira na leta ya ghana ndetse na leta ya kenya ibihugu bya afurika uko ari bitatu bifise intebe mu kanama ka uni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi nayo muri burkina faso abasirikare umunani barimwo umukomanda umwe barafashwe bagirizwa kuba bari mu mugambi wo guhungabanya inzego z'igihugu ibi byavuzwe n'umucamanza mukuru w'igisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri ibiro by'umucamanza mukuru w'igisirikare biri ku mugwa mukuru wa gadugu byavuze ko bumvise ko uwo mugambi wo guhungabanya inzego za repubulika wari ko urategurwa n'akagwi k'abasirikare itohoza riza ryaratanguye kandi abasirikare umunani baramaze gufatwa kugira babazwe muri etiyopiya abantu cumi n'icyenda barishwe n'indege yo mu bwoko bwa drone mu ntara ya tigre mu buraruko bw'icyo gihugu ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri ibi byavuzwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagiraneza hamwe n'abategetsi b'amavuriro ejo ku munsi wa kabiri ibi bitero bikurikiye ibindi byabaye ku munsi wa gatanu byahitanye abantu mirongo itanu na batandatu mu ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buraruko bushyira uburengero bwa tigre umuvugizi wa leta ya etiyopiya yavuze ko atamakuru afise y'ibyo bitero byose bivugwa hanze ya afurika leta y'abatalibani muri afghanistani yasabye ibihugu bibanyi vya uzbekistani hamwe na tajikistani kwisubiza indege za gisirikare na za kajugujugu zatwawe muri ibyo bihugu bibanyi n'abapilote bahunze igihugu mu kwezi k'umunani umwaka uheze umushikiranganje wo kwivuna abansi muri leta y'abatalibane muhammad yakob yavuze ejo kuwa kabiri ko leta itazokwigera yemera ko izo ndege zitwagwa canke zikoreshwa n'ivyo bihugu abapilote b'abanyaafghanistani bahawe imyimenyerezo n'abanyamerika yo batwaye izo ndege zirenga mirongo ine bari kumwe n'imiryango yabo muri uzbekistan umushikiranganji yakub yahamagariye abo bapilote bose gutahuka mu gihugu c'amavukiro mu mutekano yemera ko bagize itunga ry'igihugu kandi bazobishimirwa abasesenguzi ariko baracafise amakenga ku bivugwa n'abatalibani ko bazocungera umutekano w'abahoze muri leta abahoze mu bajejwe umutekano barenga cumi bivuga ko boba barishwe mu ndwi ziheze n'abatalibani ariko ibi byagiriji abatalibani barabihakana mu gisata c'amagara y'abantu ica kabiri c'ababa ku mugabane wa buraya gushika mu kwezi kwa gatatu ngo bashobora kuzokwandura ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icenda bwiswe omicrone ibi vyavuzwe n'ishirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa kabiri ni mu gihe kandi banki nkuru y'isi yagabishije ko ubu bwoko bwa omicrone bushobora guhungabanya ubutunzi bw'isi bwariko burasubira kwisununura mu miliyoni hafi umunani z'abanduye mu minsi indwi iheze umugabane wa buraya niwo waronse igitigiri kinini c'abapfuye n'abanduye ku isi nk'uko biri mu biharuro vyatorokanijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp nayo mu nkino z'umupira w'amaguru ku munsi ugira gatatu w'inkino zihuza ibihugu vya afurika ziriko zibera muri kamerune ejo ku munsi wa kabiri algeria isanzwe ariyo ifise igikombe c'izi nkino yanganije na sierra leone ubusa ku bundi nigeria yatsinze misiri kimwe ku busa nayo sudani na guinea banganya ubusa ku bundi nayo kuri wa gatatu tunisia ikina na mali nayo mauritania ihure na gambia mu gihe guinea equatorial ikina na cote d'ivoire izi nkino zizomara ukwezi zatanguye ku itariki icenda y'ukwezi kwa mbere zirangire itariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri
urakoze arugizwe byirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wayishatu akadomo hadi wacu ve wakadomo koma nawo ku mbuga za facebook instagram na youtube aderesi yacu ni vuba radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri tanzania abantu cumi na bane barimo abanyamakuru batanu baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye ahitwa simiyo mu ntara ya mwanza imihango yo kubasezeraho iraba kuri uyu wa gatatu mbere yo gushyingurwa buri wese aho akomoka perezida wa tanzania samia suluhu hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago inkuru irambuye james jovin igisanganya ryabaye ejo ku wa kabiri aho imodokari yarimwo abo banyamakuru yagonganye imbona nkubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya mwanza bwana robert gabriel mu ikomine yitwa bukerewe gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye abapfuye ni husina miranzi yakorera ikinyamakuru itv johari shani yakorera uhuru digital anthony chua wo mu kinyamakuru habari leo abel ngapenda yari umuvugirizi w'intara ya mwanza steven musengi umuvugirizi w'ikomine yitwa ukerewe hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari bwana paulo silanga abandi bantu umunani bapfiriye mu modokari ntoyi yunguriza abantu n'ibintu ariyo yagonganye n'iyo yarimwo abanyamakuru gusa abanyamakuru babiri barahakijwe ariko barakomeretse cyane nabo ni tunu herman umunyamakuru yigenga hamwe na ivan charles akorera ikinyamakuru icon tv nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya mwanza bwana robert gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane yasabye abanyagihugu mu ntara ya mwanza kuyihangana wapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaolipenda taifa lao turatakaje abamenyeshamakuru beranda bakunda igihugu cyabo turi mu bihe bikomeye cyane igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza kuri iri sanganya gusa twari mu rugendo mu modokari zitatu iyo abanyamakuru niyo yagize isanganya ntore aka kanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya tanzania subira wote tutakaumia ndugu marehemu pamoja na watumishi wote ofisi ya mkuu wa mkoa na wote wana ndugu wote wenye mapenzi mema ya waandishi wa habari wote.
perezida wa tanzania samia suluhu hasani yahogegeye amarira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo Ajali mbaya iliyotokea kule Simiu, mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali.
hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya simiyu umukuru w'intara ya mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa vya leta bitandukanye muri komine yitwa ukerewe abanyamakuru batanu bahasize ubuzima abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni cumi na bane ndabasabiye ku mana ibakire kandi nongere mpoze amarira imiryango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye Lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
umuhango wo gusezera bwa nyuma ibiziga by'abo bantu cumi na bane bapfiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira nyamagana nyuma y'aho buri umwe umwe azoca ajyanwa gushingurwa aho yavukiye umuryango wiwe kuva mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika uburundi n'u rwanda mu nzira yo gutsura umubano perezida w'u rwanda paul kagame kuri wa mbere yakiriye intumwa za mugenzi we w'uburundi evariste ndayishimiye ambasaderi frederic ngoga gateretse uyobora ishami rishinzwe gukumira amakimbirane akaba n'umufasha wa komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki amahoro n'umutekano umuryango umwe bw'afurika aravuga ko umubano hagati y'u rwanda n'uburundi ugenda utera imbere yabibwiye mugenzi wacu frederic nkundikije icya mbere navuga ni uko nta muntu n'umwe nta munyafurika n'umwe ataryoherwa iyo abonye ibihugu byari bifite ingorane bigiye hamwe bikayaga urumva rero ni akanyamuneza ku ku banyafurika bose na cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ikindi cya kabiri navuga ni uko byerekana cyane cyane uburongozi bwiza buhari muri ibyo bihugu byombi kuko ni uburongozi bushyira imbere inyungu z'abenegihugu eh, zishaka yuko abantu babana neza bahahirana nagira rero eh, ndafatira n'akanya no gushimira izo ndongozi zafashe icyo cyemezo yo kugira ngo bubake bubabane na kare abarundi n'abanyarwanda basanga ibintu byinshi ni abavandimwe ni abantu bahahirana ni abantu basangiye kahise ni abantu bashakana urumva rero ni ibintu eh, byiza cyane rwose kandi nibaza yuko eh, ari akarorero keza ku bindi bihugu eh, byo mu karere urabona hariho ibihugu byinshi bishamiranye muri iki gihe nibaza rero ko bafatiraho n'akarorero kugira ngo bige ingene ibihugu bikemura ibibazo byabo hatarinze kuza umuntu wo hanze aza ku- kubijyamo ikindi navuga ni uko eh, ni uko naho abantu bashaka amahoro eh, kenshi ntabura abatabishaka Eh, Fred Ngoga murazi ko ivyo bihugu mu myaka iheze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imigenderanire yatosekaye eka ivyo bihugu bikaba vyarabandanije kwagiranya gushigikira imirwi itandukanye igwanya ubutegetsi muri ivyo bihugu ari Uburundi bukagiriza u Rwanda ko rwashigikiye abashatse kugira kudeta u Rwanda narwo rukagiriza Uburundi ko eh, rushigikiye imirwi ishaka gutera u Rwanda ivyo bibazo byose bishobora kuba biriko birava mu nzira je nibaza yuko uravye intambwe bagezweko nibaza yuko eh, ivyo bibazo byose vyoba vyanavuye mu nzira nibaza yuko wa- bariko babitorera bita- nibitaba birava mu nzira nabo bariko babitorera inyishu hari ikintu gihambaye ushaka kubaka na- kubaka no kubana hamwe iyo abantu bashatse rero bakayaga nta nta udatora ibibazo ku ku ngorane zihari ico twovuga rero gihambaye cane cane sinibaza ko ari vyo bapfuye gihambaye ahubwo ubundi icyo twari dukwiye gushimangira ko ni uko bashaka kubaka hama rero iyo umuntu ashaka kubaka eh, ingorane ziratorerwa umu- umuti mwavuze abantu baba batifuza ko imigenderanire myiza iba hagati y'ivyo bihugu abo bantu muvuga ni bande Ndi- abo ntibabura ntibabura eh, kubera yuko iyo abantu batumvikanye hari abo bironkamwe inyungu hariho nk'uko ubizi abama bashaka konona umutekano mu karere bama bazunguruka Eh, hariho n'imigwi myinshi itandukanye mugabo nibaza yuko cyane cyane iyo uri kurondera amahoro hama hariho abatayashaka Eh, ibyo ni ibintu tubona mu bihugu byinshi bya afurika rero turizeye kandi tura- turabizi yuko babishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'uburundi n'u rwanda ije itera imbere kubera yuko uba abarundi cyangwa abanyarwanda ni ikintu banyotewe cyane izo ntumwa zije inyuma y'ibindi biganiro eka iyindi mishikiraniro yabaye hagati y'abandi bategetsi baserukira uburundi eka n'abaserukira u rwanda ku bwanyu intambwe izokurikiraniye intambwe ntayo nzi mugabo icyo icyo nibaza abantu benshi bashaka kubona bashaka kubona aba- abategetsi bo hejuru bahuye bashaka kubona imipaka isubire kugururwa nibaza ko ivyo ari ibintu bihambaye cyane rwose Eh, ku banyagihugu bato bato bakumburanye kandi bashaka no guhahirana nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi ndabona biriko biraja mu buryo ambasaderi fred ngoga gateretse murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo hejuru ry'amerika Eh, murakoze kuba mwadutumiye mu burundi abaturage bakoresha umuhanda numero ya karindwi baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu umuyobozi mukuru ukuriye ibyerekeye amateme n'imihanda mu burundi we arahumuriza abaturage ni inkuru ijwi rya amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura urenganye ibiro vya zone musaga iri mu bumanuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe ikiraro cungikanya zone musaga na kartiye kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza ugeze ku birometero indwi mu mitumba ihanamye y'intara ya bujumbura hafi ya paruwase gatolika ya buhonga ibarabara ry'igihugu inimero indwi ni kabiri na rimwe ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi rya amerika bavyiboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya amakenga turayafise cyane rwose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga uriko urabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubisa iyindi mu kurinda yuko iyindi irengana bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyo aza yahwereye byo ngaha muri komine biraba kuri diseti kuko ni kenshi twama duca ngaha tukabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagapfa ntatiko turagenda ngaha ku mubare ugasanga imodoka iraduhitanye canke irahitanye umuntu iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene co ababa mu micungararo y'aho iryo barabara rica mu ntara ya bujumbura baragerageza kurisanasana n'aho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu kuva abashinwa baza kuhakora barahakoze hamaranye kandi ahantu imodoka ziva ruguru nka zijya zipakiye imizigo zirahaduka zigasubira inyuma hajya n'ajya amakamyo ava hanze araduka imvura yaguye zikanyerera aho imbere mubona aho kadundura imodoka imanutse twatewe n'imbabazi kubera ababyeyi bamamashiye muri iri barabara naje nshobora kuricamo ndi mu modoka kimwe ndi ku moto mugabo kenshi ryama ryabereyemo amasanganya menshi turabavaronte amatubaye kwivaronta turavuga uti reka dukore iki ciza ubuzobona ko bibereye nibazoduhemba umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe ivy'amabarabara mu burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko hari amabarabara makuru makuru ageramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi regis mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita vyoroha mu gutanguza ibikorwa vyo kuyasanura kubera biba bisaba amahera menshi cane birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu canke tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka banki mondiale na, na baje ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramwo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye canke aho ryasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien ivyohe n'amafaranga ava muri leta y'uburundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramwo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari ibikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga aba ari muri bije y'igihugu ni amafaranga aba yasabwe ko ingurane cyangwa aba yasabwe ko eh, imfashanyo uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareze amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo mawe n'imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa amabarabara ashika ni bujumbura menshi ariko arakura ariko arakura kandi yakuriye rimwe nicyo gituma twatanguye kuyakora murabona nk'iri rya bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora ririko riranaherahezwa hariho n'ibarabara rija mu rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu ririko rirakogwa ku binyanzarake gushika mu rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika ibujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukorwa ibarabara ry'igihugu nimero indwi muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero ijana na mirongo itatu rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'intara ya rutana iri mu bumanuko bw'uburundi riciye mu ntara za bujumbura na bururi urakoze desire hatunga imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abantu barenga miliyoni magana atatu nibo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda ku isi nk'uko bitangazwa na kaminuza ya johns hopkins yo mu mujyi wa baltimore muri leta zunze ubumwe za amerika abamaze gupfa ni hafi miliyoni eshanu n'igice naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari icyenda nizo zimaze gutangwa ikiza cya virusi ya korona kirimo kiragana he abahanga barabivugaho iki ntimucikwe n'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi isaa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi n'ikiganiro ikiganiro mugezwaho na edi rwema perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yarayongeye gukangurira abanyamerika gushyigikira umushinga w'itegeko rigenga amatora uyu mushinga w'itegeko ryemerera buri wese gutora wongera uruhare rwa guverinoma ya amerika mu gukurikirana amatora kuruta uko byari bisanzwe bikorwa mu rwego rwa za leta ku buryo bwazo bukomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abademokarate n'abarepublikani muri sena mu ruzinduko yagiriye muri leta ya georgia yaherekejwe na visi perezida kamala Harris yatangaje ko iyi mishinga ibiri y'amategeko izaba ishingiro ryo guha demokarasi urubuga rusesuye no kwimamaira igitugu burundu yavuze ko ari amahirwe yo guhitamo umucyo bakirinda umwijima binyujije mu gutora perezida Biden yemeje ko aho ahagaze kuri iyi ngingo ahazi kandi ko atazatezuka mu gushimangira aho ahagaze kuri iyi mishinga Joe Biden yongeye kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko amateka atigeze agirira impuhwe bananirwa kurengera uburenganzira bwabo bwo gutora ikibazo cy'uyu mushinga w'itegeko nicyo mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriyeho n'umuhanga mu bya politike leonse hakizimana uravye ingene joe biden ariko arabitegura ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari barabibaza ko arivyo bikenewe kuko ico ni ikibazo gikomeye cane ku banyamerika na cyane cyane abademokrate kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu byo gutora byomera neza kuko urabona gushika uburepublike bagomba kubikwegera iwabo bakagomba gukuraho ibintu abantu amategeko yari asanzwe ahari ingene abantu batora rero joe biden agiyeyo ni ikintu ciza kugira ngo abereke yuko iyo ivyo bariko baragira atari vyiza ashigikira abademokrate iyo ngwano barimo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko so iki ni iciyumviro ciza hari n'ibibazo bikuru binini birimo kuko aho n'ubu abantu barabye agateka kazi na muntu benshi bataza kujayo kubera abona yuko atariko arakora ibikwiye ivyo vyoba biva kuki hariho nk'abakomeye cane rwose mu vyerekeye uburenganzira bw'abirabura n'abashigikiye ivyo gutora basa n'abatava bitaba iryo jambo ivyo vyoba vyavuye kuki ku bwanyu hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo ngingo zose ziguma amajambo ahubwo zishigwa mu ngiro ni uko nyine bimeze amaze igihe kinini avuga yuko ashigikiye yuko amatora yoba bakurikije amategeko abanose bagatora mugabo uravye vyose nengo bihera mu majambo bo icyo bavuga bavuga bati rero twereka ibikorwa ugabanura amajambo kuko uravye afite abasenateri babiri ategerezwa kumvisha yuko bamushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri sena abo nabo ni joe manchin n'ubundi yitwa kirsten wi arizona badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko y'ingene batora muri sena ahinduka ivyo byose azogumara amajambo rero iyo abantu bo bagatekakazi bavuga bati he genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategereza kwemera ko amategeko ahinduka kugira ngo habe amategeko atorwa muri sena no muri parema hanyuma ivy'amategeko byo gutora bihinduke niba rero akazi kari kuri we amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushigikira rya tegeko bita filibuster ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi mirongo itandatu kw'ijana kugira ngo itegeko ariko ashira imbere rirengane mu nama nkingo z'amateka hava ashirika ko amategeko ahindurwa kugira ngo ivyo vya filibuster ntibirinde gusaba amajwi mirongo itandatu kw'ijana murazi ko abademokrate badakwije abasenateri bashika mirongo itandatu ego mico nico kibazo nyamukuru kuko abademokrate abasenateri mirongo itanu abarepublikani bagira mirongo itanu umva baranganya urumva visi perezida niwaheza akabatatura umugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrate ntishobora kwemera kubura n'umwe rero ingorane zihari ni zibiri icya mbere ni uko bumvikana yuko mirongo itandatu bahora basabwa ibyo bivaho bakajya kuri mirongo itanu iyo filibase ivaho mugana ingorane igira kabiri ni uko nawe uba mirongo itanu abo basenateri babiri bamaze iminsi ba- ba- ba- babloka ibintu byinshi bya ya biden ashaka kurangura batemeye ku- ku- kwa ibyo bintu bihinduka nta na kimwe ntaho bija icyo nicyo kibazo nyamukuru icyo kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkoramutima kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushyigikira ko iryo tegeko rya filibasito rihindurwa ibyo ntibishobora gutuma abademokarate ku bwabo nabo nyine bacanamo nibyo byatanguye kuba nacana ubu ni naco wewe mugabo novuga ko ariko arahindura kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi rwose ni ikintu cari kimeze nk'icyahora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibase yohava kuko wewe niyo kera yahora ayishigikira rwose avuga ati hategereza kuba amajwi mirongo itandatu kugira ngo amateka makuru makuru ahinduke mugabo ubu yemeye ko ibyo bihinduka mugabo rero urumva ni intambwe nini yagize kuri we ariko urumva ingorane iri mu bademokarate abaderepublika umuntu asa n'uko yabaye yuko wowe nta n'umwe yemera kubishyigikira mugabo abademokarate ako kano gucanamwo batumvikanye yuko aya mategeko ahinduka ni ni ikibazo kihari koko ego mu majambo make cyane rwose hakizimana leonce mutubwire ikintu mwibaza ko coba catumye eh, na perezida afata iyo ngingo yo gushyigikira ko ayo mategeko amajwi kenerwa kugira ngo itegeko rirengane hari abavuga ko ari ukubera hirya no hino mu maleta atandukanye amategeko ariko arahindurwa kenshi bakavuga ko ari abarepubulika bayahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke ah, bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora ivyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yari ahagaze kuri ico kibazo ego cane uravye ivyo abarepubulika bariko barakora n'ibintu uravye ingene bafata ibintu vyabo vy'amaredistricting bakayasubiramwo ukuntu kubu bariko bagira amaredistricting bariko barabigira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu ha- dufate hari nk'abantu b'abaminority nk'abirabure ba- usanga bakwegeye hamwe ari benshi bagaca babashira hamwe ugasanga rero i- ba- ba- intara bazigabuye ukuntu abademokarate baca badefavorize rero muri ico gihe ivyo bisa n'ibibakanguye bikanguye abademokarate bavuga ati turahagwa nitwaguma tubije ku kunyene icya kabiri naco ni uko uravye neza biden ingene yatowe yatowe n'abirabure benshi abirabure ntibamushikiye rwose cane leonce hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika ego murakoze namwe
imikino y'igikombe cy'ibihugu byo muri afurika irakomeje muri kameruni mu mikino yabaye ejo kuwa kabiri nigeria yatsinze misiri igitego kimwe ku busa sudani inganya na gineya ubusa ku busa nigeria na sierra leone nabyo bigwa miswi ubusa ku busa mu kanya tunisia irahura na mali mauritania ikine na gambia naho guine equatorial rihure na cote d'ivoire aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukobere yabaro umfasha kuyabagezaho buri munsi mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abakunda umupira w'amaguru ndasuhuza cyane abakunda ikipe ya vitalo y'i bujumbura mu burundi dore umugani w'uyu munsi imbeba yakurikiranye akaryoshye munsi y'ibuye ihakura inda y'urubati umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu